mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriane tangishaka tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ni kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu muratwumvira kandi no kuri facebook live aderesi yacu ni voa radiyo yacu tubahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kera abanyarwanda barabanaga basabirana bashyingirana ari uwarwaye bose bakamuheka ari uwatewe bose bagataba n'umuganura waza bagasabana
uyu ni umwe mu banyagihugu mu karere ka kamonyi mu rwanda aho ijwi rya amerika ryamusanze n'abandi bariko baritegurira umunsi wo gushima umwimbu umunsi bita umuganura uzohimbazwa kuri uyu wa gatanu abo banyagihugu babona ko uyu munsi usanzwe umwimbu waragabanutse kubera ikibazo cy'ibiza bishingiye ku mvura idasanzwe yibonekeje mu rwanda mu mezi atanu aheze iyo nkuru hamwe n'iyerekeye amezi atandatu aheze isoko rya kijyambere ryo mu byegwa muri komine mwimbu mu ntara ya ngozi yubatswe turazibashikiriza mu kanya kari imbere mugume ku maradiyo yanyu duhere mu rwanda umunsi w'umuganura wo mu rwanda ufise ibisobanuro binini bishingiye ku gushima umwimbu mu gihe rero hasigaye amasaha make ngo abanyarwanda bahimbaze uwo munsi ku rwego rw'igihugu radiyo ijwi ry'amerika yashatse kumenya uko bamwe mu banyarwanda bariko bayitegurira uwo munsi abo mu karere ka kimonyi mu murenge wa musambira bo baravuga ko uyu munsi usanze umwimbu waragabanutse kubera ikiza ikibazo cy'ibiza bishingiye ku mvura zidasanzwe zagiye ziribonekeza mu mezi atanu aheze mu rwanda umenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa aratubwira uko yasanze imyiteguro yifashe ku munsi w'umuganura w'ejo ijwi rya amerika igera mu murenge wa musambira ho mu karere ka kamonyi mu majyepfo y'u rwanda yasanze imyiteguro ku kwizihiza umuganura irimbanije ndetse hari n'abatangiye kuganura hari mu masaha ya saa mbiri n'igice za mu gitondo umuganura tuzawuziza icyo turimo kubyina tukinye umudiho cyane tubyine cyane ahangaha ni nk'aho umuturage tuba twavuye uti turaza gusogongera twumve uko bimeze ubu ni ugusogongera ngo utumve uko bimeze ariko mu iteraniro ryacu mu ihuriro na mugenzi wanjye yakubwira ubundi ubu twebwe hano ni ahantu twakotereje kugira ngo umuntu uvandimwe wacu atwengera amarwa tuzaganuriraho ubu ni ukuvuga ngo ejo mu mudugudu wacu kubera ko umugani uzabera mu mudugudu n'akagari bizaba bishyushye cyane nta kibazo ubwo niba ari ngombwa muzaze murebe nkababaza nti rero ibi bisobanuye iki mu muco nyarwanda ibi ngibi twebwe ikintu bitwibutsaho ni uko ari umuco nyarwanda wahozeho wabanje gutangwa n'abakuru b'abakurambere batubanjirije ugasanga rero ni umuco utuma abanyarwanda bibonamo bafatanyije bisanzuye ugasanga ni umuco mwiza watuma umuntu ahora wibuka umuganura nyine kuko nicyo kintu tubona cyiza kiduhuza ugasanga umuntu abasha kwibuka n'umuco wa kera umuganura ni ikintu gihuza abantu kuko urabona ko nk'ubu ngubu duhuriye aha ngaha turateranye turasangira twumva ko ibi byacu uko bimeze ariko bikaba biduhuje turi aha ngaha twese hari n'abandi n'abandi hari n'abandi n'abandi tukaza kugira n'ihuriro duteraniramo turi kumwe tugaterana turi benshi udaherukana n'undi tugahura tugasangira ku ifunguro bamwe bakavuga bati twarijeje imyaka noneho reka ture ko twayiganura yenda kugira ngo utabyumva ko ari ibintu tuba duhimbye ni ibintu biba bisanzwe wumve nkunyurizaho gake mu nganzo yacu kera abanyarwanda barabanaga basabirana bashyingirana ari uwarwaye bose bakamuheka ari uwatewe bose bagataba n'umuganura waza bagasabana uwo muco wa kera twifuza ko wakongera ukagaruka ubwo bimeze bityo mu kagari ka karengera mu murenge wa musambira ho mu karere ka kamonyi abakuze bahatuyeho bavuga ko iyo barebye uko ibihe bigenda bisimburana basanga umuganura utagifite isura wahoranye mu bihe byo hambere turabibwirwa n'umukecuru wo mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi n'itanu kera babaga bakanywa bakajya hepfo bakanywa bakajya hakurya bakanywa mbese izo ngo uko zikurikiranye niko bagendaga bizihiza muri uwo munsi rwose bugacya ndetse bagasubira bugacya ndetse bagasubira none si iby'ubu wa mwana we nyine birajya mu mategeko tukabyizihirizaho uwashoboye kwenga akagenda akisangira cya kigage cye cyangwa urwagwa rwe ni uko bimeze rwose muheruka kwizihiza umuganura muri ubwo buryo ryari ni kera ikindi kigaragaza kuri iyi nshuro ku kwizihiza uyu munsi w'umuganura ni umusaruro muke ku bice byakunze kwibasirwa n'ibiza bishingiye ku mvura idasanzwe twararumbije cyane nk'ubu ngubu hari ukuntu twagiye duhinga nko mu kayumbu hakurya hariya imirima yaragiye pe ibigori byaragiye dusubira inyuma turongera duhinga ibij- dutabiramo ibijumba kandi twari twarahinze ibigori imvura yarabyishe ku buryo n'ejo twiriwe dusarura ariko nta musaruro bifite ubundi twajyanaga mu mahangari ariko urabona ko nta kigenda umusaruro w'ibigori ntawo warabuze muri uyu mudugudu wacu muri kano gace kacu ibishyimbo ntabwo byeze neza byarapfuye imvura yarabyishe amasaka nayo ni makeya ni ibijumba ibishyimbo nabyo twaratoragura ariko twajyaga tubyeza ni uko imvura ibiza byabihitanye mukecuru umunyamakuru nari nje inaha kubasaba umuganura kahora gore iyo yaheze mwana wanjye si ubu muganura nawe uvanayo
umuganura mu muco nyarwanda ufite kinini usobanuye kuko uba usanzwe wizihizwa guhereye ibwami abanyarwanda mu gihugu hose bishimira uko umusaruro wagenze nakwibutsa ko umuganura mu bihe byo hambere wizihizwaga buri tariki ya mbere z'ukwa munani uko umwaka utashye magingo aya mategeko yashyizeho ko umuganura wizihizwa buri wa gatanu w'icyumweru cya mbere cy'ukwa munani ku munsi w'ejo bizaba bishyushye buri sibo yiyemeje kujyana ikibindi rwose tukanywa tugasabana uzaze tuguhe nzaze nkaryare nkasangaza saa tatu tuzaba dutangiye reka ibisabo tuzaba twabiteruye hari ibyo batwigishije mu manama ko tugomba kuba twaterateranya nk'ibintu wafite amamera amasaka areze twirije amasaka tukaba twajyana tugaterateranya tukabona natwe aho duteraniye aho ngaho kuri iyi nshuro umuganura ku rwego rw'igihugu zizihirizwa mu rukari i nyanza mu majyepfo y'u rwanda ikabagira ubusa ijwi rya amerika ikamunya mu majyepfo y'u rwanda urakoze cyane eric kuri iyo nkuru tuve mu rwanda tuje mu burundi amezi atandatu araheze isoko ya kijambere yo mu vyegwa muri komine Mwi- mwumba mu ntara ya ngozi yubatswe ariko abanyagihugu abayidandarizamwo baracari imparugwa bagasaba ko hofatwa ingingo kugira ihurumbigwe mugenzi wacu fidelite ishatse aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
ni isoko niniya cyane rwose kandi murabibona ni iya kijyambere ikeneye yuko ijamwo nk'abantu benshi cyane mugabo abantu kabisa ntibitabira ino soko twebwe tuciye tumara kuba turi bake ngaha n'abaza gusuma baba bake abo ni bamwe badandariza mu isoko yo mu vyegwa iri mu buraruko bw'uburundi iyo soko yatanguye kudandarizwamwo kuva mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ni isoko ifise inyubakwa za kijambere utuzu twari dutegekanijwe kudandarizwamwo turashika ku gihumbi n'amajana atanu ariko rero uturimwo ibidandazwa duharugwa kuri mirongo itanu ikidandazwa ciganje muri iyo soko ni amavuta y'ikigazi naho yayagenewe n'ibindi bidandazwa nk'uko vyemezwa n'umwe mu bahatoreza ikori soko yo mu byegwa yifashe buke buke vana nuko hari ikidandazwa kimwe c'amamesa yarigenewe abadandaza b'amoko yose ni ukuvuga ibidandazwa bitandukanye bwa gushika n'ubu ntibirashoboka yuko abadandaza bose bashobora gushika hano nk'aba mamashini b'ibidandazwa vya butike ntibashobora gushika hano ku munsi arashika avariado 30 a 50 mille iyo isoko yose iri bien fonctionnel bashika nko mu ma 200 mille par jour, par shaka kuko hano twakora turi babiri tuba twinjiza nk'ibihumbi nk'amajana ane cyangwa atanu ariko nabo badandariza amamesa barabazwa nuko birebanga ku rubuga aha mu vyegwa kabisa tudandaza amamesa muri makeya abakiriya baraboneka bashaka amamesa mugabo ibindi nivyo batarazana igihe wazana ibindi mu isanzwe vyogira akarusho gusumba mu isanzwe ikintu bita isoko ni urucangacangane rw'ibintu vyose abanyagihugu bakeneye haba hari ibintu vyose guhera ku biyoba intore ibigori ibijumpu imyumbati ibitoke ugasanga harimo ibiharage hariyo umuceri unye ivyo bidandazwa bindi bidahari Eh.
hari ico muhomba nk'uba yatoye ingunguru ngaha arakeneye ujya muntu ashaka akarobo ujya muntu ashaka akanusu kuko ngaha mu bisanzwe iyo warose umukiriye w'akarobo niwe akungura gusumba urya muntu azana ibido iyo soko iri ku birometero biri munsi ya cumi uva ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi aho naho hasanzwe hari iyindi soko ikomeye ya kijambere yuzuye ibidandazwa by'ubwoko bwose ku buryo hariho n'utuzu badandarizamwo dufatanye n'iyo nyubakwa y'isoko maze ubwinjiro bwatwo bukaraba mu ibarabara iyo soko yo ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi niyo ihurumbirwa n'abantu cyane baba abadandaza canke abasumyi eka nabo badandaza b'amamesa bamenyesha yuko bahora badandariza ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi ko baje aho mu vyegwa kubera itegeko soko ugerereme neza no kuraba nk'ibintu bakura mu rya soko nkuru ya ngozi bakamanukana ino nayo bakayiteza imbere nk'ibyo bintu by'amamashini bakabimanukana byose bikaza ngaha nyine ngaha anya bagaca bafata nk'ubundi mugumwe ari nk'uw'ibirayi nawone bakawuzana ngaha anya bakagira nyine ku nyine nk'uko bazanye amavuta nyine bakabazanira rimwe aha birashoboka isoko ikarema neza iryo tegeko uko ryadukoze ko natwe abantu b'amavuta n'abandi birashobora kubakora ko bigakunda bakamanuka ngaha isoko rigaheze ikarema neza bigumye guca ku mamesa gusa mu bisanzwe baza baturenganije isoko bava ni mpuzamakungu izobamwe amamesa gusa n'irengarenga nibakore hajye nyene hajye nyene batinya n'utwo tuntu tuza turarema ku ruhande ku ruhande tubandanije utwo dukiyosike isoko mu by'ukuri ntizobaho twarondeye umusanire wa komine mwumba ndayizeye emmanuel kugira tumubaze ico bariko barakora kugira ngo iyo soko yo mu vyegwa yuzure ibidandazwa ntitwashoboye kumuronka muri komine mwumba mu ntara ya ngozi fidelite yishatse ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
amakuru radiyo ijwi rya amerika arabandanya yo mu karere k'ibiyaga binini amashyirahamwe akingira abagore n'abigeme bafashwe ku nguvu mu ntara ya kivu y'epfo muri congo bavuga ko ugukumirwa kwabakorewe ayo mabi mu miryango no mu kibano bituma badashyira ahabona ibyabashikiye bigatuma badakingirwa indwara zifatira mu bihimba by'irondoka n'imbanyi zisamwa batifuje inkuru ya mugenzi wacu temistokle mutijima intara ya kivu y'amajyepfo ni imwe mu zikomeje kuvamo ikibazo cy'abagore ndetse n'abakobwa bafatwa bagasambanywa ku gahato n'abitwaje intwaro cyibasiye uburasirazuba bwa kongo mu bitaro bikuru bya panzi byo muri iyi ntara ahazwi nko kwa dogiteri mukwege mu mujyi wa bukavu ni hamwe mu hatangirwa ubufasha ku bahuye n'iryo sanganya imibare twakuye mu buyobozi bwabyo iragaragaza ko kuva mu mezi cumi n'abiri ashize impuzandengo y'abo byakiriye bahuye n'icyo kibazo iri ku bantu ijana na makumyabiri na batanu buri kwezi icyakora ngo uyu mubare ni uwa bake baba batinyutse kugaragaza ayo mabi bakorewe bakagana iryo vuriro ngo bitabweho impamvu aba batinya kwigaragaza zishingiye ahanini ku buryo bafatwa n'imiryango bakomokamo nyuma yo guhura n'izo ngorane hariya iwacu iyo umuntu yahuye n'iki kibazo ntaba akibanye neza n'abo mu muryango n'abaturanyi bakibimenya bahita bamwirukana abandi bakamuha akato ibyo rero nanjye nibyo nabanje gutinya ndicecekera kumbe simenye ko ngendana uburwayi uyu ni umubyeyi w'abana batanu akomoka muri teritwari ya warungu imwe mu zigize kivu y'amajyepfo twahisemo kumuhimba akazina ka mariya ni umwe mu bo twasanze aha ku ivuriro yafashwe ku ngufu n'abantu bitwaje intwaro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ubwo yari kumwe na bagenzi be bandi batandatu bagiye gushaka ibitunga imiryango yabo abamusambanyije ku gahato bamuteye inda ndetse banamwanduza virusi itera sida ariko iyi ndwara yo yagaragaye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka kuko nta bundi yari yarigeze ajya kwa muganga kuva icyo gihe cyose uyu mariya yakomeje kubika iryo banga ariko biranga umugabo we arabimenye ibyo yabonaga ku bandi bahuye n'icyo kibazo yanatinyaga ko bimubaho nibyo byaje kumushyikira sinzi umuntu wabibwiye umugabo wanjye kuko nari naririnze kubivuga ariko akibimenya yahise anyanga burundu yari yaradushatse turi abagore babiri ari njye wa kabiri ankunda cyane ariko kuva ubwo yanyanze yivuye inyuma twari dufitanye abana batanu ndavuga nti mana yanjye koko nkora iki ubwo mpitamo kuzinga utwanjye nsubira iwacu iyi myitwarire y'abagize umuryango wahuye n'ikibazo aha muri kivu y'amajyepfo irimo kugira ingaruka nyinshi zirimo no kumuvutsa ubuvuzi bw'ibanze yakabaye ahabwa bumurinda kwandura zimwe mu ndwara zikomeye zirimo na virusi itera sida watabona kuko aba atageze kwa muganga bwana eric winance ni umuhuzabikorwa wa gahunda ishinzwe kubakurikirana aha mu bitaro bikuru bya panzi abenshi mu bagore rero barabigumana muri bo ari nacyo gituma akenshi twakira abo byashyikiye kera usanga umugore yarabitse iryo banga imyaka n'imyaka uko ari nako indwara yandujwe igenda ikura byagera ku rwego rero ajya kwa muganga byakomeye akaba aribwo atwemerera ati ubu hashize imyaka itatu mfashwe ku ngufu uretse ikibazo cy'akato gahabwa abafashwe ku ngufu bakabigaragaza gituma n'undi bibayeho atinya kubivuga imiterere y'ahakunze kubera ibyo byaha nayo irimo gutuma abahohotewe batabona ubuvuzi ndetse n'ubujyanama bubafasha kwiyakira no gukomeza ubuzima hashize amezi hafi agera kuri atatu mu gace ka wameri muri teritwari ya mwenga abarwanyi b'umutwe wa mayimayi ya kutumba bateye aho hantu basambanya ku gahato abagore barenga mirongo itanu mu ruhame imbere y'abagize imiryango yabo kuko rero ibyo byabereye ahantu kure ndetse hatagendwa abahuye n'icyo kibazo ntibashoboye kugera aha ku ivuriro icyifuzo cy'aba bahuye n'ingaruka zo gufatwa ku ngufu n'abitwaje intwaro kikaba ari ukugarura amahoro aho batuye kugira ngo ibyababayeho bidakomeza no kugera ku bandi Itaji yangu
icyo nifuza ni uko leta yashaka uburyo yageza abashinzwe umutekano hose mu gihugu kubera ko twebwe ubuzima bwacu aho dutuye buva ku gushakisha utiyushye icyuya ntushobora kurya kandi nunaguma mu rugo abana bazicwa n'inzara bareba rero uko bagarura umutekano hirya no hino kugira ngo ibi bintu birangire burundu mu gihugu cyacu icyakora nanone bisa naho bikigoranye ko iki kibazo cyarangira burundu na cyane ko hari abagana ibitaro bya panzi barahuye n'izi ngorane zo gufatwa ku ngufu bagatunga agatoki abashinzwe umutekano ba leta kuko ari bo babibakoreye benshi mu bagana ibyo bitaro hejuru ya mirongo inani ku ijana baturuka mu bice by'icyaro muri teritwari za uvira karehe na warungu ubuyobozi bw'ibyo bitaro ariko buvuga ko ibi bidasobanuye ko ariho iki kibazo cyiganje gusa ahubwo ko aribo batuye ahantu haborohera kugera kuri iri vuriro temistokre mutijima ijwi rya amerika ipanze muri kivu y'amajyepfo
ijwi rya amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
bamwe mu mpunzi z'abarundi n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike bafite amakenga y'uko leta ya tanzania itahukana ku nguvu abarundi bahungiye mu nkambi zitandukanye ziri muri icyo gihugu babivuga bafatiye ku kamo buramatari w'intara ya kigoma yateye abarundi bahungiye induta mu mpera z'ukwezi kw'indwi mu kiganiro mugenzi wacu diane ninahazwe yagiranye n'umunyamategeko metre diodone bashyira ahashize aramutswa runani kaviba ruhurikiyemo abashingwamanza biyemeje kuburanira abarundi bakorewe ibyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu yamubwiye icyo amategeko avuga iyo igihugu cyakiriye impunzi kikabona ko kitagishoboye kubandanya kuzicumbikira tumutega amatwi
mu gihe igihugu kibonye yuko abantu cakiriye babaye umutwaro munini nk'itegeko ibihugu byo muri afurika byateye ko umukono itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwindwi muri mirongo itandatu n'icenda bumvikanye ko ico gihugu gisheza kigashikirizwa ikibazo mu muryango w'ubumwe bwa afurika kavuga ati mirira mate canke mumfashe ingene izi mpunzi ndazibesha rero amajambo numvise ubwa mbere novuga yuko agaragaza neza yuko leta y'u burundi igerageza hasi hejuru kugira ngo izo mpunzi zitahuke kugira ngo leta y'u burundi igerageze gutahura impunzi tukugenda kuzitera igitsure si uguca kuri tanzania ngo ikoreshe ubugenzi bafitaniye kugira ngo babacure ku ngufu muti uko tubibona muri ayo majambo turabona umenga leta ya Tanzania iriko irakorera uh, ikuco no twita mu kwaha k'ubutegetsi bw'ibujumbura bushaka ko impunzi zitahuka aho mu- mwotanga nk'uturorero twerekana neza yuko uyo mugambi wo gutahukana impunzi ari umugambi uri kusunikwa na leta y'u Burundi ni nka hehe mu ijambo umukuru w'intara ya kigoma yashikirije induta yavuze ati igihe umukuru w'igihugu cy'u burundi agendera umukuru w'igihugu wa tanzania bapfunditse ko hageze ko impunzi zitaha hanyuma umukuru w'intara ya ya kigoma yanavuze ati hari n'inama zabereye i bujumbura atari n'inama iheruka kubera ingara ejo bundi ati rero duca tugerageza kubigisha kugira ngo batahe vuba hanyuma nko kumva nk'igihugu cya tanzania gisanzwe kiriko kirafasha kugira hatunganywe ibiganiro byo guhuza abarundi igihugu kizi neza yuko mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka afurika y'ubuseruko bari bavuze ko ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha bidakomakomwa mu kwezi kwa gatanu agasenyugwa abantu bakicwa kuko mu kwezi kwa gatanu konyine hapfuye abantu bashika mirongo itanu n'indwi ndabye nka raporo yari igiteka yo mu kwezi kwa gatanu nk'umutegetsi wo muri tanzania agaheza agasubiramwo ibivugwa eh, na leta y'uburundi gusa ntibarabe ikete ryanditswe n'u- n'umukuru w'ubumwe bwa afurika aho yavuga ati ibintu biriko biraba biteye ku biri n'amategeko tanzania yarumva aho abahanuzi bakuru babaye abahanuzi bakuru mu butegetsi bw'uburundi bavuga bati umuntu w'umukeba ni ukumushira isi zikamurya urumva babanje kumwica ibyo byose tanzania ntiraba amaraporo ya oni ntiraba amaraporo ava muri uniyo afurikeni ava ahantu hatandukanye imanza zitandukanye z'ama- ziburanwa mu masentare yo muri afurika yo guseruka kubera ihunyangwa ry'amategeko tanzania ibyo byose ikabyibagiza ikavuga iti twarahuye na perezida w'uburundi yavuze ko amahoro ariho rero ariho rero muri make niba tanzania n'uburenganzira bwayo bw'uko ifasha leta y'uburundi n'uko igerageza kwerekana ko ibintu bimeze neza ariko bokundanira ku kindi ntibokundanira ku mpunzi kuko amategeko tanzania yateye ko umukono tanzania yaremeye yuko ata muntu ishira ku igitugu kugira ngo asubire mu gihugu yahunze aho ubuzima bwiwe bushobora kumererwa nabi Murakoze cane, Muri turaza make ku- rero Mhm.
bigaragaza yuko eh, tanzania mu- mu kubikora bumvise n'amajambo yavugiwe mu makambi y'impunzi hari aho bavuga bati hazogera igihe dufata izindi ngingo ukuguma ngaha ntibishoboka Ego metre ku bwanyu rero muvuga muti ivyo Tanzania nubwo hariho aba abibaza canke abo bategetsi nyene batadudurira ko eh, bavuga bati eh, twebwe naho bariko baravuga ko turiko turabirukana ntituriko turabirukana hariko harage- hazogenda abashaka mugabo abadashaka nabo nyene ni bukebuke tuzoya turabasigura uwo mugambi mwe muhagaze aho nyene muvuga muti igihugu ca Tanzania kirirukanye impunzi z'abarundi umuntu i- jewe ndabivuga umuntu yumviriza impunzi abahunze ni bene wacu abahunze n'abantu twiganye ayo majwi bariko baravuga mu makambi y'impunzi barabiduha nako wamenyesha amakuru nawe ayo majwi nshobora kuyakurungikira niwumviriza ayo majwi uwo mukuru w'intara ya kigoma aravuga ati abarundi umukuru w'igihugu cya tanzania yaravuze ko mutazosubira kuronka ubwenegihugu bwa tanzania kandi abanyekongo bonyine nibo bagifite u- akaryo kuko baronka n'ikindi gihugu kibakira no mu gihe mwabona yuko igihugu kibakira icyo bita resettlement ni ukuvuga ati abarundi mwebwe ntimurimwo kuri icyo ca bigora gatatu.
abanyekongo gusa Mm.
agasubira ati inzira yonyine mufite niyo gutaha Mm.
yaranongeye ko ati n'ubwihe butogenda kugushaka izindi ngingo zizofatwa kandi n'ubwo bariko baramubaza yavuze ati hariho ingingo zindi zishobora gufatwa ziri ku rwego jewe rundengeye ariko usubiye ukumviriza nkaho nari ndababwiye ku munota wa mirongo ine Mhm.
hariho impunzi yavuze ati ejo nahungiye ngaha guhera mu mirongo irindwi na kabiri tanzania yamye ari umubyeyi none ubu ho ntimwoguma mudufasha tukaguma aha mu gihe tutaratunganirwa ngo dusubire i burundi inyishu yamuhaye n'aho ataduduriye ko arumva neza yuko avuga ati ntibishoboka yuko muguma ngaho Mura- murakoze metero bashahishije duhiriwe duhishije ko ruramanye- muri mu nyamategeko muraza no kuduha akanya mutusesangure mutubwire icyo amategeko avuga mu bihe nk'ivyo kandi muri n'impunzi ngira ngo ibibera ngaho muri tanzaniya mubikurikiranira hagufi ariko mudutunge tubanze twakira abari ku murongo kuko ari benshi bashaka kugira ico babajije canke ico baterera turahera kuri serge serge ikaze ku ijuru ry'amerika ukuri niherereye muri komine matana mu ntara ya bururi Mhm.
yego ntabwo bavuge ku cyerekezo bya mpunzi zigoreye muri tanzaniya ahubwo icyo ndiko ndasaba jewe ku bwanjye ni uko boza mu kigo cy'amavukiro hari amahoro amahoro ni mu gihugu cyabo cy'amavukiro baragorewe inyuma y'igihugu cyabo cy'amavukiro siko rero twebwe icyo dusaba ko abarundi bene wacu nibaze bareke ku- kwagaganya abata- abari muri tanzaniya eh, baje bo mu burundi turangure imirimo hamwe mugabo hari ubufise yagiriza kuri leta y'uburundi yoba arakosheje yoba aracumuye siniziriye leta y'uburundi ngo bayivugire cyangwa ngo yinjire indani yoza agasaba ikigongwe abo yoba yaracumuyeko urakoze ubwira umunsi mwiza ngaho matana mu ntara ya bururi turase kandi na terera ku murongo terera ikaze ku ijuru ry'amerika nta nta muntu uhitamo kwitwa impunzi ngo atiwe ngo agende mu kindi gihugu kuko burya haba hari impamvu kandi nanone burya umuntu iyo yahunze kugira ngo uzajye kumwumvisha yuko icyo yahunze cyarangiye biba ari ibintu bikomeye cyane nagira ngo wenda Tan- abategetsi ba tanzaniya abashinzwe impunzi nimba babyumva nibura bagakwiye gufata wenda nk'impunzi zimwe zikagera mu gihugu cyabo bakareba uko umutekano yifashe aho kugira ngo bazitware igihiriri hiriri gutyo ari ukubirukana kuko burya hariho ibintu impunzi zitakaza byinshi kandi iyo umuntu ahamaze ahantu imyaka niyo yaba imyaka icumi cyangwa itanu burya hari ibikorwa aba yarahakoreye kandi aba asubiye inyuma Mm, ni icyo gitekerezo nagira ngo nanjye urakoze cyane nawe terera ngaho mu gihugu cy'u rwanda ubwira umunsi mwiza
Aba namwe murakoze ego metre murumvise ivyumviro vya serge hamwe na terera sinzi ko mufise ico mubivugako yego murakoze ikintu nagomba kuvuga ku bintu serge yavuze nta muntu n'umwe anezerwa no kuba impunzi Mm, guta umuryango ugata utwawe ugata igihugu cyawe ukunda mhm, umuntu abita kubera kunyaga amagara mm.
Eh, guhagarara rero matana ati nibaze nibaze umuntu yoca yibaza ati mbega icyo bahunze cyaraheze bahunze gutotezwa bahunze ko bazira ibyiyumviro byabo mbega uno munsi umuntu akiyumvira nk'umugambi uri ku butegetsi aratunganiye uburundi tabanamba narabibonye mu mu- ejo bundi mu kwa gatanu umuntu yari ku- kubera gusa yumvi kubera biyumvira ko ashobora kwigisha kuvuga oya agafungwa abandi bakanyuruzwa bakicwa mbega uwo ni wo mutekano n'iyo mahoro y'umusesekara afise avuga ko uburundi bufise aho rero ni ukuraba neza mbega icyatumye impunzi duhunga ni igiki mbega umuzi w'ikibazo warakemura abanamba kuko gushika n'ubu murumva ko mu kwezi k'umunani mu kwezi kw'icenda umuhuza mu- mu mu biganiro by'abarundi avuga ati ingorane ziracyariho reka tugerageze turabe yuko abarundi bakwicarana kugira ngo ikibazo gitore umuti igiteye rero amakenga n'ukuntu igihugu cya tanzania aricyo cakira ibyo biganiro igihugu ca nyerere yagerageje gufasha mu myaka yahera igihugu kirimwo eh, benjamin mukapa ari wahuza abo barundi azi ko ibibazo byamunaniye gutorera umutaheze imyaka itatu bitwa ngo bari gutunga bariko batunganya ibiganiro bidashika ibiganiro umengo ni ikinamico uno munsi akavuga ati nimutahe ivyo biganiro byitwa ngo biri mu nzu rero kuri iki ca serge eh, ni icyumviro cyiza cyo kuvuga ati nimutahe ariko sinibaza wewe ni wenyine ko ashobora guhumuriza impunzi zose ngo zitahe hanyuma hari n'ibyo yavuze ngo basabe ikigongo hari icyo bacumuye iki kintu bacumuye abenshi ni uko bari bafite ibyiyumviro bitandukanye n'ibya leta icyo nacyo si igicumuro ahubwo Demokarasi.
hateze yuko leta y'u Burundi igerageza kwakira abandi ikabemera ikemera yuko abantu bose badategereza kwiyumvira murakoze cyane gose Eh, metre eh, Yego, kuri metre Terera nawe icyo avuze nta kinini hano bivuga ko n'impanuro icyo navuga gusa ni uko ibyo by'abantu bagenda kuraba mu gihugu ingene hagi- hameze bagasubira inyuma ntibambe ahubwo abenshi bagiye kuraba basubiye guhingwa- guhigwa buhongo basubira mu buhungiro hari n'abashika mu bu- bahungutse eh, bakicwa abarundi bakeneye gutaha bumvisa bumva ko batunganiwe ni byiza ariko ntihagire umuntu bashira ko igitugu ntagira uwo batera ubwoba ngo bamutware ku nguvu bagiye kumushobora kwicuma
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
aha ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio gatanu mwari kumwe na Oriane Tangishaka turabashimiye mubandanye kumviriza ijwi ry'Amerika